Iyi ni radiyo ijwi ry'Amerika. iradiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye kumwe na fide niyongabo abarundi barenga amajana atatu baherutse guhunga igihugu bariko barasaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo nkabana je ngaha mwisange mvuye mu burundi ahantu bita igihanga bagize batwaka amatongo muri rukoko na mataba no ku mucanga barahatwaka bamaze kuhatwaka tubura iyo tuva niyo tugisha tufata agahinga ko ku zino
abo ni bamwe muri abo barundi baherutse guhunga igihugu c'uburundi abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika yo mu buseruko bitavye inama ku gihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo irongowe na perezida wa angola joao lorenso afarikanije na perezida w'uburundi evariste ndayishimiye asanzwe ariwe arongoye ishyirahamwe eac ryo mu karere imyenike mu budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku vy'umutekano perezida wa ukraine volodimir zelenski ari mu bitabiriye iyo nama iriko iba ku buhinga bwa none aribwo bukoreshejwe dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi uno munsi kuwa gatanu wahoze ari umuzamu acungera ambasade y'abongereza mu budagi sentare y'i londres yamuciriye igihano cyo gupfungwa imyaka irenga cumi n'itatu kubera yatanze amakuru y'ibanga ayaha uburusiya ibindi kuri iyi nkuru na tim ishimwe uyu mugabo witwa david belantin smith w'imyaka 58 y'amavuko yahamwe n'icyaha cyo kugurisha amakuru y'ibanga kuko yishyuwe ibyiswe ubuhemu smith yari umuzamu wahoze arinda ambasade y'ubwongereza i berlin mu budage iki cyaha valentine smith yahamijwe yagikoze imyaka irenga itatu atarafatwa iki gihe cyose smith yakimaze yegeranya impapuro zarimo amakuru y'ibanga rikomeye harimo n'ibarwa yarimo ibintu bitagombaga gusohoka abaminisitiri bo mu bwongereza bandikiye uwari minisitiri w'intebe icyo gihe boris johnson umucamanza marco wall yavuze ko ibi smith yakoze yabitewe no kudakunda ubwongereza no kuba afite ibitekerezo bishyigikira abarusiya yagize ati nizeye ntafite ugushidikanya ko ibi byaha wabikoze ushaka gufasha uburusiya kandi ugambiriye gusenya inyungu z'ubwongereza kuko bakwishyuye ngo ukore iby'ubuhemu abategetsi benshi b'abongereza bakurikiye uru rubanza nyuma yarwo bumvikanye bashimangira ibyavuzwe n'umucamanza ko uyu mugabo ari bihemu kandi adakunda ubwongereza smith yafashwe mu kwezi kwa munani muri bibiri na makumyabiri na rimwe icyo gihe inzu ye iri ahitwa potsdam mu budage yarasatswe afatanwa kuma kabika inyandiko amafoto n'udutabo twa pasiporo z'abadiplomate byose yagiye afotora mu biro by'abategetsi bo mu bwongereza smith yabwiye umucamanza ko ibyo byose yabikoze yasinze kandi yabonaga arimo gukora ikintu cyiza gusa umucamanza yamubwiye ko ukwicuza kwe ntacyo kuvuze kuko nta mpuhwe akwiye kugirirwa urakoze timu kuri iyo nkuru imyunike mu budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku vy'umutekano perezida wa ukraine volodimir zelenski ari mu bitabiriye iyo nama ariko hakoreshejwe ubuhinga bwa none ibikuru bikuru vyo mu vyo yashikirije mu ijambo ryiwe tubibaze mugenzi wacu diane nini nahazwe mu ijambo ryiwe yashikirije kuri video perezida wa ukraine volodimir zelenski yasabye indongozi z'isi kwihutisha umugambi wo gushigikira igihugu ciwe mu vya gisirikare yagize ati ni ngombwa ko twihuta ni ngombwa ko tunyarutsa gushira mu ngiro amasezerano yo kudufasha mu vya gisirikare tukaronka ibigwanisho vyo kuburizamwo inguvu z'uburusiya agakiza k'igihugu cacu kari mu kwihutisha umugambi wo kudutabara mu ndwi imwe rudende umwaka uzoba urumanye uburusiya butanguye gutera ukraine biruko mu gihe ata kimenyetso co gucureha kw'intambara cibonekeza hagati y'ivyo bihugu bibiri amakungu arimwo na Ukraine ubwayo akeka ko igenekerezo rya mirongo ibiri na kane uku kwezi ku isabukuru y'umwaka umwe w'intambara hagati y'uburusiya na Ukraine uburusiya buzogaba imvura y'ibitero ku butaka bwa Ukraine hagati aho abahinga basanga amahigwe yo guheza iyo ntambara biciye mu nzira ya kidiplomasiya ateragabanuka perezida wa ukraine mu ijambo ryiwe ry'uno munsi kuwa gatanu yongeye agira ati uko biri biragoye kwizera ko ukraine izotahukana intsinzi Ukraine kandi mwumve ko atariyo ya nyuma Uburusiya busotoye inyuma yacu, Putine azobandanya atera n'ibindi bihugu. Chancelier w'Ubudagi asa nk'umwishura yemereye perezida wa Ukraine ko igihugu ciwe kizobandanya gutanga imfashanyo zaba iza gisirikare, iz'amafaranga n'ubundi butabazi igihe cose bizoba ari ngombwa. uwo mutegetsi w'ubudagi yasabye ibihugu byose birimo cane cane ibigize ubumwe bwa buraya bibishoboye gufashisha ukraine ibiduga vy'intambara ubushikiranganji bwo kwivuna umwasi mu bwongereza nabwo bukaba bwemeje ko amakuru bukura mu masoko yabwo yo mu burusiya yerekana ko kuva intambara y'uburusiya na ukraine yaduka ingabo z'uburusiya ziri hagati y'ibihumbi mirongo ine n'ibihumbi mirongo itandatu arizo zimaze kugwa ku rugamba mu gihe amaze gukomereka bari hagati y'ibihumbi ijana na mirongo irindwi na bitanu n'ibihumbi amajana abiri
muri repubulika ya demokarasi ya kongo umugenzuzi w'ikigega cya leta yasabye ko amafaranga igihugu cy'ubushinwa kizobariha yongerezwa ko imiliyaridi cumi n'indwi y'amadolari y'abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ajanye n'icukurwa ry'ubutare ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu tim ishimwe raporo yabonywe n'ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters uyu munsi wa gatanu ivuga ko nubwo ari amakuru akiganirwaho n'ibihugu byombi bitabujije ubushinwa gukangarana ambasaderi wabwo muri congo yavuze ko yatunguwe na raporo y'umugenzuzi w'imari ya leta yumvikanisha ko ibi ari ibintu byo kurenganya ubushinwa nta kuri kwabyo ubutegetsi bwa felix chisekedi bwagiye busubiramo kenshi amasezerano congo yagiye igirana n'ubushinwa ku butegetsi bw'uwamubanjirije joseph kabila ibi bikaba byumvikana ko uyu munsi kongo iramutse isabye andi mafaranga y'inyongera ku y'ubushinwa bushora muri kongo nta cyaba gitangaje isosiyete yo mu bushinwa yubaka imihanda ya gari ya moshi yemeye kubaka iyo mihanda muri kongo n'ibitaro nayo igahabwa umugabane wa mirongo itandatu n'umunani ku ijana mu gucukura amabuye y'agaciro arimo kobalite n'umuringa ambasade y'ubushinwa yakomeje ivuga ko amasezerano yari yarakozwe mbere yari urugero rwiza rw'ubufatanye hakiyongeraho ibyo perezida Tshisekedi ubwo avuga ku mishinga ya kongo abwira ibindi bihugu kugeza ubu abashoramari b'abashinwa bari bamaze gutanga miliyoni zigera kuri magana inani na makumyabiri n'ebyiri z'amadolari kuyo bemeye agera kuri miliyari eshatu ubu umugenzuzi w'imari ya leta yayongereye agera kuri miliyari cumi na zirindwi
umushikirizamanza wa leta ya amerika yasabye ko imyaka y'umunyororo umuririmbyi w'umunyamerika a kelly yaciriwe yongerwa ko iyindi mirongo ibiri n'itanu ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu diane nini ntazwi imyaka mirongo ibiri n'itanu abashikiriza amanza bo ku rwego rw'igihugu aha muri amerika basabira arkeli ikaramuka yemejwe izoba ije kwiyongera ku yindi mirongo itatu yamaze gukatirwa n'ubutungane bwo mu gisagara ca chicago kubera ivyaha vyo gukorera abana ihohotera rishingiye ku gitsina vyamaze no kumwagira umuririmbyi w'umunyamerika arkeli afise imyaka mirongo itanu n'itandatu y'amavuko abacamanza bose nibamara kwemeranya kuri iyo myaka mirongo ibiri n'itanu yindi y'umunyororo asabigwa azoshobora kwidegemvya ari uko akabakaba imyaka ijana y'amavuko abashikiriza amanza bamusabira kongerwa umunyororo bavuze mu majambo yabo ko arkeli ari ikibazo gikomeye mu kibano kandi ari umube gito yahohoteye abana benshi gutyo bumvikanisha ko uburyo bwo gukumira ko asubira gukora amabi nk'ayo yakoze ari ukumugumiza mu munyororo ubuzima bwiwe bwose asigaje kuri ino si insiguro z'igituma abashikiriza amanza basabira arkeli ibihano bikarishe ziri ku mpapuro mirongo itatu n'indwi umuburanira we asaba ko ahanishwa ahubwo umunyororo utarenze imyaka cumi akumvikanisha ko iyo myaka yose adashobora kuzoyimara mu munyororo akiri muzima robert kelly azwi ku izina rya arkeli twibutse ko yavukiye mu gisagara ca chicago aha muri leta zunze ubumwe za amerika yamenyekanye mu ndirimbo ziwe zitandukanye zirimwo ahanini I believe I can fly yakunze ku migabane itandukanye irimwo umugabane wa Afurika
dushimire bagenzi bacu badushikirije aya makuru hirya no hino ku isi aya makuru yose agezwe ko hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri www akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderese yacu youtube instagram na facebook ni voa radiyo yacu mu kanya dukubitire mu karere k'ibiyaga binini abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika yo mu buseruko bitavye inama ku gihugu ca repubulika ya demokarasi ya kongo irongowe na perezida wa angola joao lorenso afatanije na perezida w'u Burundi Evariste Ndashimye asanzwe wari warongoye ishyirahamwe EAC ryo mu karere bagarutse ku ngingo zijanye no kugarukana amahoro mu gihugu ca Republika ya Demokarasi ya Kongo bipfundikiye ku nama zabereye Nairobi mu gihugu ca Kenya hamwe n'i Rwanda muri Angola ku rubuga rwa Twitter ibiro nshingwabikorwa vy'uwo muryango vyanditse bivuga ko abakuru b'ibihugu vyo mu karere bahaye imigwi itwaje ibigwanisho yose itariki ya nyuma yo kwigenekerezo rya mirongo itatu ry'uku kwezi ry'ukwezi kwa gatatu kugira ngo ibe yavuye mu duce no mu bisagara yigaruriye ubwo butumwa kuri twitter buvuga kandi ko abo bategetsi basabye ko imigwi yose yitwaje ibigwanisho itanga agahengwe buno nyene kugira n'abahunze ingo zabo bazisubiremwo kuko urwo rwandiko rubivuga abakuru b'ibihugu bari muri iyo nama bagarutse no ku kibazo c'impunzi ziri mu rwanda no muri uganda baraheza basaba ko zitahukanwa mu gihugu ca repubulika ya demokrasi ya kongo umushikiranganji ajejwe umutekano n'intwaro yo hagati mu burundi martin ninteretse yemeza ko hari abaserukira amashyirahamwe yigenga bane bapfungiwe mu iperereza ry'ico gihugu ku mugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura martin ninteretse avuga ko bahagaritswe inyuma y'amatohoza yari amaze amezi atatu akogwa yerekanye ko bakorana n'amashyirahamwe atemewe n'uburundi kandi baronswa amafaranga menshi avuye hanze y'igihugu atawuzi neza hava abapfunzwe ni abakenyezi batatu n'umugabo umwe bahagaritswe ku munsi wa kabiri w'iyindwi ni inkuru twateguriwe n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroge wirikaneza abo bagore batatu n'umugabo umwe baserukira amashyirahamwe yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi bakaba bahagaritswe n'igendereza ry'ico gihugu mu gatondo ko ku munsi wa kabiri Odase Havyarimana aserukira imbere y'amategeko wa PDH riharanira amahoro no guteza imbere agateka ka muntu Sylvana Inamahoro n'umuyobozi nshingwabikorwa w'iryo shyirahamwe Sonia Ndikumasabo nawe akaba umukuru w'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abarundikazi bize amategeko wa FGB na Marie Merusabe umuhuzabikorwa muri iryo shyirahamwe bafungiwe mu gashobo k'igendereza ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Bujumbura nk'uko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitumenyesheje kuva bagihagarikwa bafatiwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura igihe bari berekeje mu nama yabahuza na bamwe mu bakorana Kampala muri Uganda bagitabwa muri yompi abategetsi b'u Burundi nta kintu kinini bashimye kubivugako mugabo wa mushikanganje w'intwaro hagati mu gihugu n'umutekano Martin Iteretse ubu yakuyeho impari yatangaje ko bahagaritswe bari bamaze amezi atatu yose bakorwako itohoza kandi ko bakorana n'amashirahamwe atemewe n'igihugu sigihuha sigihuha ari abantu bane bafashwe ku kibuga c'indege muri iyi ndwi bari bagiye mu nama i Kampala mu Buganda nivyo nyene babwira n'igihugu baravuga bakorana n'ishirahamwe yiyonkoye gukorana n'uburundi bamwe bimwe bita ong bagaca bakorana n'amashyirahamwe bimwe bita sosiyete sivile amwe yemewe n'ayandi atemewe bagakoresha amafaranga tutazi ukungene aza bagakoresha ibintu byinshi uburyo bwinshi cyane twari tubimaze ko nk'amezi atatu tubidoriye buke buke burya rero hajya twari twabimenye ukungene bagiye kwitunganya tuvuga tuti reka rero tubabaze neza ubu bariko barabazwa ibitari bike turamaze kubimenya mugabo umenye ko igihugu kirararigwa ubundi akorera rimwe muri ayo mashyirahamwe abiri yahagarikiwe ingozi mu buraruko bw'uburundi ni prosper runyange ajejwe igisata c'amatongo muri apedh umushikiranganji niteretse avuga ko inzego z'umutekano n'igendereza zikeka ko amafaranga bahabwa ashobora gukoreshwa mu bikorwa vy'iterabwoba igihugu kirararigwa kuko ntidukeneye ko hari abantu baza kutwihishako umenga turiko turakorana nk'abarundi umenga turi mu mugambi umwe wo guteza imbere igihugu kumbe bamaze gukwepa, gukwepa kugira baje gukorana n'abashaka kudurumbaniza igihugu kuko urinze uja kwinyegeza twe turavuga tuti ayo mafaranga uri kurazana amafaranga baronse rero turiko turarondera ukungene angana kugira tumenye ukuri kose turashobora gusanga ari nka bimwe bita ngo financement ya terrorisme byose turiko turabirondera kugira tumenye ukuri kwavyo ivyo rero babwira ati ni urukurukuru oya oh, si urukurukuru bane barafashwe bafatiwe kuri aeroport uwundi umwe yafatiwe ingozi kandi dosiye iri kwigenda neza tuzababwira icyavuyemo mu misizi mu rugendo yahoramo mu burundi komiseri akaba n'intumwa idasanzwe y'umwe bwa buraya yajejwe ibibazo by'agateka kazina muntu imon girmo yavuze ko hakiri intambamyi nyinshi mu gisata cy'agateka kazina muntu muri ico gihugu
hari ibibazo by'agateka kazina muntu mu gihugu mu biganiro nagize twaragarutse ku kudahana ingorane z'amashyirahamwe yigenga n'ikibazo gikomeye cy'itangazamakuru hamwe n'impinduka mu butungane
mu burundi amashyirahamwe yigenga atari make yaratayaromoka inyuma y'injyane zaturutse ku kindi kiringo cateye impari ca nyakwigendera perezida pierre nkurunziza mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamwe mu bayahagarariye baronderwa n'ubutungane bubagiriza kwifatanya n'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri uwo mwaka bamwe mu bagize amashirahamwe akorera hanze y'igihugu hamwe na mpuzamakungu akora ku Burundi bavuga ko ubu amashirahamwe yemeye kuguma ku butaka bw'ico gihugu yaba y'abarundi n'ay'abanyamahanga tayandi masaganiriza afise atari ukwemera gukora ico ubutegetsi bwifuza harimwo kuringaniza ibitigiri vy'abahutu n'abatutsi bayakoramwo hisunzwe ibitigiri vy'amasezerano yarusha avuga kugabanganya ubutegetsi mu nzego za leta muri iyi myaka iheze amashirahamwe atari make yategetswe n'ubushikiranganji bw'intware yo hagati mu gihugu kubikora gutyo ijwi rya amerika ryagerageje kurondera umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi kugira rimenye niba abaregwa bamaze kugezwa imbere y'umushikirizamanza kugira bumvirize ariko ku murongo wa telefone ntiyitavye mu butumwa bwanditse kuri whatsapp yadusubije aturamutsa ariko ntaco yashimye kubivuga ko kuva perezida ndayishimiye yaroye ku butegetsi abaharanira agateka ka kiremwa muntu yaroye ku butegetsi bari mu buroko babiri baramaze kurekurwa hamwe n'umwe yafunzwe yamaze kuja mu mabanga imbere y'aba batanu nta yindi mpirimbanyi yari mu munyororo mu burundi icaha c'iterabwoba bikekwa ko gihanishwa umunyororo w'imyaka iri hagati ya cumi na mirongo ibiri nk'uko ingingo y'amajana atandatu na mirongo ine na rimwe y'itegeko mpanavyaha ry'uburundi bivuga mu gihe hari abantu bishwe kubera ico caha uwucagirizwa ashobora gufungwa ubuzima bwiwe bwose eroje burikaneza ijwi rya amerika
mu gihe umutekano ubandanya kurushirizaho kuba mubi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ishami rya onu ryitaho impunzi hcr ryatangaje ko rikeneye imfashanyo ingana n'imiliyoni amajana atandatu na zitanu z'amadolari y'amanyamerika yo kugarukira impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa afurika ishami rya onu ryitaho impunzi rivuga ko iyo mfashanyo izonafasha mu kwitaho abanyagihugu bakenye baba hafi y'amakambi mu bihugu vyakiriye izo mpunzi temistokle mutijima araduha ibindi kuri iyi nkuru hamwe n'uko repubulika ya demokarasi ya kongo ikomeje guhura na kimwe mu bibazo by'ingutu kandi bimaze igihe byo kubona imfashanyo yihutirwa ishami rya loni ryita ku mpunzi hcr hamwe n'imiryango mirongo itandatu n'icyenda ikora ibikorwa by'ubutabazi uyu munsi batangije gahunda y'ubufasha bugenewe impunzi ku rwego rw'akarere yiswe rrp iyi igamije gutanga inkunga y'ubutabazi yihutirwa ndetse n'umutekano ku mpunzi ziva muri iki gihugu muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'itatu mu itangazo dukesha iri shami muri iyi gahunda harashakwa miliyoni magana atandatu n'eshanu z'amadolari y'amerika yo gufasha impunzi z'abanyekongo zahungiye mu bihugu bituranye byo mu majyepfo y'afurika n'ibyo mu karere k'ibiyaga bigari iyo nkunga kandi inagamije gufasha abaturage baturanye n'inkambi bo mu bihugu byakira izo mpunzi kuri ubu ku mugabane w'afurika harabarurwa impunzi z'abanyekongo zisaga miliyoni imwe benshi muri abo basaga ibihumbi magana ane na mirongo irindwi n'icyenda bakiriwe na uganda uburundi bwakira abasaga ibihumbi mirongo inani na birindwi tanzaniya igacumbikira abagera ku bihumbi mirongo inani aho ikurikiwe n'u rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zisaga ibihumbi mirongo irindwi na bibiri ni mu gihe izindi mpunzi zicumbikiwe n'ibihugu bya zambiya repubulika ya kongo na angora igihugu cya uganda gifatwa nk'igicumbikiye impunzi z'abanyekongo nyinshi kurusha ibindi ku mugabane wa afurika mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ibiri wonyine cyakiriye abagera ku bihumbi mirongo icyenda n'umunani bahunze ibitero by'imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa kongo ibyo nk'uko hcr bivuga byatumye umubare wabo gicumbikiye ugera hafi ku gice cya miliyoni cy'impunzi z'abanyekongo zose hamwe habariwemo n'izahunze mu myaka yabanje inkambi zicumbikiye izi mpunzi mu bihugu byazakiriye zimwe zaruzuye izindi zamaze kurenza ubushobozi bwazo kandi ibikorwa remezo by'ibanze nk'amavuriro iby'amazi n'isukura byamaze kurengerwa ahandi ho birahenze bikabije ibura ry'ibiribwa naryo ni ikibazo gihangayikishije kuko abantu bagorwa no kwigondera iby'ibanze kubera ibiciro bikomeza kwiyongera cyane biturutse ahanini ku ntambara ibera muri ikirene ku bw'ibyo hcr n'abafatanyabikorwa bayo barahamagarira umuryango mpuzamahanga gukora uko ushoboye ibi bihugu by'ibigwaneza byakiriye impunzi bigakomeza kubona ubufasha kugira ngo izi mpunzi ziri mu kaga zibone umutekano amacumbi ubuvuzi uburezi n'izindi serivisi z'ibanze usibye ubufasha bwihutirwa hcr ivuga ko gahunda ya rrp bibiri na makumyabiri na gatatu igamije guteza imbere ukwigira mu bukungu ku mpunzi hamwe n'imiryango itishoboye ituranye n'inkambi izita cyane ku gufasha imishinga y'urubyiruko n'abagore mu rwego rwo kugabanya gushingira cyane ku mfashanyo ibibazo by'ubukungu imibereho n'ibya politiki byari bisanzwe bihagaze nabi byongerewukana n'ingaruka z'icyorezo cya covid cumi n'icyenda hamwe n'umutekano ukomeza kuba mukeya kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byongeye kubura urugomo rushyamiranyije amoko hamwe n'ibibazo bikomeye by'ihungabana ry'uburenganzira bwa muntu biracyari intambamyi ku kuba bavanywe mu byabo batahuka mu ngo zabo ngo basubukure imirimo yari ibatunze izi ntambamyi kandi zitezweho gukomeza kongera umubare w'impunzi z'abanyekongo zihungira mu bihugu bituranyi imbere mu gihugu naho hcr ivuga ko abanyekongo barenga hafi miliyoni esheshatu bavanywe mu byabo n'intambara mu ntara zo mu burasirazuba bw'iki gihugu ahabarurwa imitwe yitwaje intwaro isaga ijana na mirongo itatu benshi mu bavanywe mu byabo bacumbikiwe mu mashuri mu nsengero mu zahoze ari inzu z'ubuhunikiro cyangwa se babana mu nzu n'imiryango y'abakiriye kuva mu kwa gatatu kwa bibiri na makumyabiri n'ibiri nibura abagera ku bihumbi magana atanu na makumyabiri na kimwe bavanywe mu byabo mu ntara kivu ya ruguru yonyine
abarundi barenga amajana atatu baherutse guhunga igihugu ubu bariko barasaba ubuhungiro muri repubulika ya demokarasi ya kongo bahawe indaro mu ikambi y'agateganyo ya sange muri teritwari ya Uvira barega leta y'u Burundi ko yabanyaza amatongo bari basanzwe barimamwo inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira aba barundi bari gusaba ubuhungiro muri Kongo baza bavuye mu ntara za Kibitoki na Bubanza bari mu nkambi y'agateganyo ya Sange bamwe muri bo twabasanzeho bakambitse munsi y'ibiti abandi nabo twabasanze mu bihangari biri mu nkambi ndetse no hanze yayo aba barundi bavuga yuko impamvu bari gusaba ubuhungiro ari uko leta yabambuyeho bari basanzwe bahinga muri mabayi ahitwa nyarure na rugombo ahitwa mbazamiduha ndetse no mu mataba no mu kibira cya rukoko iradukunda libya amaze ukwezi kose ageze mu nkambi y'agateganyo ya sangi avuga yuko yahisemo kuza gusaba ubuhungiro muri kongo bitewe n'uko leta yatwayeho yari asanzwe akorera imirimo y'ubuhinzi mu ntara ya bubanza nkabanaje ngaha mu isange mvuye mu burundi ahantu bita igihanga bagize batwaka amatongo muri rukoko na mataba no ku mucanga barahatwaka bamaze kuhatwaka tubura iyo tuva niyo tugiye iyo duca ingero y'abana sha tufata agahinga ko ku zino iyo aha nyine hamubona tugorewe muri aba barundi kandi bari mu nkambi y'agateganyo ya sangi hari abagaragaza yuko kuba leta inyuze imihanda mu mazu yabo ndetse no mu mirima yabo ntibahe ingurane aribyo bituma bahitamo guhunga uburundi agaparasera nahora mbamo nari narubakishije inzu nabamo rero kurya bakora ibarabara imodoka rero bambika imashini kiradagica kirabomora kibomoye ntaho turi bwitware baradukuramo nta kuduha umuzibuke bukira tibirya bigenda uku turangara umwana akaturira ko nimba ari aho tugiye kwaka indaro yaye nimutuviraho nimugende ku agaparasera nari mfise kuba kace kaga mu barabara bace bagatwara ntisigara ndi uko maze gusigara ndi uko ndabura ico mfata n'ico ndeka abana nabo bakomeza bandirirako ndabona ko ubuzima bwanje n'abana butakaye mpitamo komoka ndavayo ndahunga ntungira ino kugira ngo niture aseri ndabe icyo yomfasha aba barundi bari gusaba ubuhungiro bavuga yuko kandi aho bakambitse mu biti biri hanze y'inkambi y'agateganyo ya sange bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo inzara hano tuhaba nabi tukubitwa n'imvura ngaha hanze kurya nta kuntu tujya ngaha tudahangayitse ntitujya uboho basaze badufata abakongomani nta muntu agenda kurondera akanzi kwa karongi umwe mu bayobozi bashinzwe impunzi muri buvira avuga yuko muri iyi nkambi y'agateganyo ya sange abenshi muri abo barundi magana atatu basaba ubuhungiro bavuga yuko bafite ibibazo by'amatongo bagiye bambugwa na leta y'uburundi twandikiye abayobozi b'intara cy'ibitoki na bubanza ahaturuka aba barundi bari gusaba ubuhungiro kubera leta ibambura aho bari basanzwe bahinga maze mu butumwa bugufi guverineri w'intara cy'ibitoki kare mu bizoza yohereje ijwi rya amerika atubwira yuko abo barundi bavuga yuko leta yabatse amatongo ari ibinyoma kuko itongo rya nyarure ari itongo rya leta naho ijyambazamiduha ari itongo rya kojerko kompanyi de gerance dikoto mu butumwa twandikiye guverineri w'intara ya bubanza nizigiyimana cleofas tumubaza iby'abo baturage bahunga intara ye kubera bambugwa amatongo ari muri rukoko na mataba yadusubije yuko hari abantu bahoraga barima aho basirikare bitoreza kurasa ubu rero ikigo cya gisirikare cyababujije gusubirayo kubera igisirikare nacyo kigomba kubakorera ibikorwa byacu uyu muyobozi akomeza kuvuga yuko ikigo cya gisirikare kivuga yuko kuva kera ayo matongo ari ay'igisirikare abanyagihugu nabo bakavuga yuko ari ayabo uyu muyobozi avuga yuko hashyizweho komisiyo iri gutohoza neza kuri icyo kibazo imibare itangwa na aseri yerekana yuko muri repubulika ya demokarasi ya kongo hari impunzi z'abarundi zirenga ibihumbi mirongo ine ziri mu makambi ya rusenda na murongwe ndetse no mu nkambi z'agateganyo za sange na kavimvira veda singabo ijwi rya amerika uvira
tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isaamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya wo kubashikiriza amakuru y'inkino zitekekanijwe mu mpera z'iyindwi mu rwanda amakuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika jean claude munyandinda mu mupira w'amaguru shampiyona y'icyiciro cya mbere mu rwanda irakomeje imikino igeze ku munsi wayo makumyabiri ejo kuwa kane habaye umukino umwe wahuje as kigali na sunrise kuri stade bugesera uyu mukino warangiye aya makipe yombanganyije ibitego bibiri kuri bibiri uyu munsi kuwa gatanu nabwo habaye umukino umwe wahuje bugesera fc na rutsiro fc kuri stade bugesera uyu mukino warangiye bugesera fc itsinze rutsiro fc ibitego bitatu ku busa ejo kuwa gatandatu hazaba imikino ine guhera saa sita n'igice ikipe ya gorira fc izahura na espoir fc kuri stade bugesera nyuma y'uyu mukino nanone kuri stade ya bugesera hazakurikiraho umukino uzahuza gasogi united na rayon sport guhera saa cyenda n'igice ikipe ya kiyovu sport izakina na marine fc kuri stade muhanga naho mukura victory sport ikazahura na rwamagana city kuri stade huye i butare imikino ibiri y'umunsi wa makumyabiri wa shampiyona izaba isigaye izakinwa ejo muri ku cyumweru polisi fc izakina na musanze fc kuri stade muhanga apr fc ikazahura na etensere fc kuri stade bugesera kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona ikipe ya mbere ni as kigali ifite amanota mirongo itatu n'arindwi mu mikino makumyabiri ku mwanya wa cumi na gatandatu ano wa nyuma turahasanga espoir fc ifite amanota cumi na rimwe mu mikino cumi n'icyenda tunyarukire mu mukino w'intoki ya basketball aho shampiyona y'icyiciro cya mbere mu makipe y'abagabo iza gukomeza mu mpera z'iki cyumweru umukino utegerejwe na benshi uraza kuba uyu munsi ku wa gatanu ukaza guhuza amakipe abiri y'ibihangange ariyo reg basketball club na apr basketball club uyu mukino w'ishiraniro urabera mu nzu nshya y'imikino y'ishuri rya lisedo kigali mu rugunga ukaza gutangira mu kanya saa tatu z'ijoro yari claude munyandinda i kigali Kigali.
imbere yuko dusezerana dusubire tubibutse ingingo nkuru zahiziriza amakuru twabashikirije abakuru b'ibihugu byo mu karere ka afurika mu buseruko bitabye inama ku gihugu cya repubulika demokarasi ya kongo irongowe na perezida wa angola joa lorenso afatanije na perezida w'uburundi evariste ndayishimiye asanzwe ariwe arongoye ishyirahamwe ease ryo mu karere ku yindi nkuru twabwiye ko iminiki mu budagi ariko habera inama mpuzamakungu ku by'umutekano perezida wa ukraine volodimir zelenski ari mu bayitabiriye ariko akoresheje ubuhinga bwa none tubabwiye ko uyu munsi ku wa gatanu wahoze ari umuzamu acungera ambasade y'abongereza mu budagi sentare y'i londres yamuciriye igihano cyo gufungwa imyaka irenga cumi n'itatu kubera yatanze amakuru y'ibanga ayaha uburusiya iminike mu budagi hariko harabera inama mpuzamakungu ku by'umutekano perezida wa ukraine volodymyr zelenski ari mu bayitabiriye rero ku yindi nkuru twabwiye ko muri repubulika ya demokarasi ya kongo umugenzuzi w'ikigega cya leta yasabye ko amafaranga y'igihugu ubushinwa kizoba riha yongerezwa ko imiliyaridi cumi n'indwi z'amadolari y'abanyamerika ku yandi madolari yari mu masezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani ajanye n'icukugwa ry'ubutare umushikirizamanza wa leta y'amerika yasabye ko imyaka y'umunyororo umuririmbyi w'umunyamerika r kelly yaciriwe yongerwa ko iyindi mirongo ibiri n'itanu naho ku byerekeye repubulika ya demokarasi ya kongo kandi iyindi nkuru mu gihe umutekano ubandanya kurushaho kuba mubi muri ico gihugu ishami rya onu ryitaho impunzi hcr ryatangaje ko rikeneye imfashanyo ingana n'imiliyoni amajana atandatu na zitanu z'amadora y'abanyamerika yo kurungikira impunzi z'abanyekongo ziri hirya no hino ku mugabane wa afurika ishami rya onu ryitaho impunzi hcr rivuga ko iyo mfashanyo izonafasha mu kwitaho abanyagihugu bakenye baba hafi y'amakambi mu bihugu vyakiriye izo mpunzi nshuti rero mwakurikiranye amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri iki gihe muri aka kanya haniho bigarukiye tubashimiye kuba mwadukurikiranye tubifuriza kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kurindira mugira ibihe byiza